Uh huh. hello Nami. That dat your girl wey talk truth i don't come back again to drop this video Uh huh. i love you guys eh On una way they subscribe See they subscribe eh one love eh i love you guys eh kiss for una mm, i give una this one because i love una so na take love me This video i won't drop now. yesterday this thing happened because i will post them for my youtube my facebook instagram i post them there you understand because the thing pay me Eh, hell no be quarrel she understand now things about church eh they call him dominic eh church i no know but the be like say the man eh na eh e be like say na pastor wey build the most biggest church for africa eh problem no dey dear but you know eh there's a person wey never suffer we never know a sufferness be eh no go understand wetin i wan talk but if you don suffer smell suffer eat am know as e be god come bless you na you go understand wetin i dey talk oh i see this video in fact eh e comot word for my mouth i no know wetin i go talk see people eh see people goals wey be say they dey take dey manage their self some use that thing dey pay their pikin school fees some use that thing dey train people some even use that one dey do many good things and most of them dey come that church o oh, and they dey pay tithe eh na so one lady tell me say for one church like that i no wan call the name of the church make no be like say i dey do publicity for them eh all those people dey sell something for us na so they beat one old woman as they beat that old woman sef eh ah in fact eh, i look at my shake head see people goose na im bonfire like this eh? and those people they come your church they pay tithes, they give offering ah oh my god this our our pastor themselves eh our geos themselves i don't know wetin i go call una sef una get mind oo una really get mind all those people una bought their goods that where una wan make dem start some people na their life savings na im dey see so people no wan do bad dey save their life savings put am una get the gods put fire first of all pour kerosene or fuel because na fuel go burn quick quick like that come put matches put anything You turn to fire una burn am down ah oh my god you get some certain things wey be say person suppose dey reason at times all that your big church and ah, no be say na for your church no be say na inside your church na im dey build na im dey dey do that business no because if you watch that video very well dem fence that church na outside wey be say the place say the land no be your own the land no be your own eh your church never do you na all those petty petty poor people dey manage na your eye still enter oh my god may god forgive us you see this life wey dey may god forgive us eh i don say as una tithe dey work for una o because you see una tithe eh e dey really dey work for una e don turn to ashes na e show e dey really dey work for una eh and if time no tey people wey you see so na people wey dey go that church o because me as that your girl wey dey talk truth i dey reason fine na people wey dey go i mean una no come tell me say the pastor no know say something like this happen because if something happen they go find as they go take cover their pastor na na wey dey call you see emma eh, i tell una true too. Oh. as e be man of god on your own na him i be woman of god on my own o oh. me myself i be woman of god that shall not touch my anointing because if you touch my anointing i, mm, I go bite you may i tell you now now no may god forgive all of us one by one eh daddy freeze talk about tithe una wan chop am see now i the wait make i see many comments where people go talk about this thing because i so their church member will go talk no my G our GOS, our pastor do know something like this is happening because he's a good man of god <tsk> anyway sha i no just know eh man no man no just they rude man just eh, keep man just swallow wetin wetin dey my mind eh tight goer tight payer church goer more na okay oh, more na no more na continue go dey pay una time because it's working for you guys and i see the way wey dey work for una e dey work for una mm -mm, wella wella anyway sha i love you guys wey dey subscribe eh, keep on subscribing eh my youtube channel eh keep on subscribing i love you one love eh is well between both of us one love ciao ciao ciao.